nessun
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mu kubanga bw'ibyuma hari ari santos na nadia taha turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi tubashimira kandi ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro murisanga uyu munsi turi mu karere ka rutsiro mu murenge wa boneza paruwasi kinunu ni muri diyoseze ya nyundo ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radiyo yanyu ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye si mu rwanda gusa si no mu burundi gusa iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye haba mu miryango bavukamo haba no muri sosiyete muri rusange abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza ugasanga bari mu gihirahiro amahirwe ni uko hari abagira neza baba- batabatererana ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza padiri teofile hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka rutsiro aho aherereye ubu yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza padiri teofile niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro mube hafi rero muganire nawe musobanuze mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha n'abatsindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya karindwi y'ijwi rya amerika padiri teofile hakizimana uraho neza urakomeye ikaze ku ijwi rya amerika
muraburaho neza enjeniya murakoze cyane murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo turebe ko byaranduka yego yego murakoze rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye nk'amwe mwaganiriye nabo murabizi sindi babaze kumena amabanga nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose none padiri teofile nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje
Eh, murakoze nyuma yo kubona ko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu rwanda by'umwihariko aho ndi hano i kinunu mu karere ka rutsiro na padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaze urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa kiliziya ariko nkabona ubwitabire bugenda buba bukeya nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'ipfunwe bafite kubera ibyababayeho kuko benshi baba baragiye babya ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe bamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwisoni bumva badashaka kuvayo ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire butoya bw'urubyiruko nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo abo bana bafite ipfunwe umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo natangiye nahamagara hano kuri paruwasi itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire birumvikana rero iyo paruwasi batanze itangazo imyumvire iracyari hasi kuri kiliziya baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa barabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane ku buryo muri iyo minsi nabariye abana bagera muri magana atatu na makumyabiri baje kuri paruwasi baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata ariko ubundi twari kugira ngo tuganirize hamwe turebe icyo twakora turebe uko basohoka mu rugo turebe ukuntu bakira iryo pfunwe dore ko banazaga kenshi basa nabi bumva y'umwana mu rwanda cyangwa se mu mico y'iwacu y'umwana atewe inda aba ari igitero ku muryango akenshi usanga umuryango utabyakira ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza bakamubuza kujya aho abandi bari kuko abo baba bumva yabateye ipfunwe rero umaze kubona ibyo
yego turaza gukomeza wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa baza ari benshi banabyihutiye rwose ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze yenda ubwo banatekerezaga noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo ubwabwo uko bwihariye
nk'uko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure no gukora tike mu rurimi rw'igifaransa bavugaho noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga ku buryo ubu twese tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi tukabafasha mu biganiro by'isanamitima tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi ariko tukaba tunifuza ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi kuko abenshi usanga barateye inda baragiye babihakana yego ubwo turaza kubigarukaho mu kanya ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya bakaganira kandi nk'uko narimbi bahamagariye mu kanya dutangira agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara turi kumwe na kwihangana jean damour uranyumva wiriwe neza urahagana he yego ufite ikibazo igitekerezo inama ijambo ni ryawe ni inama n'igitekerezo yego na iriya nsanganyamatsiko nsanga hari icyo wenda nshobora kuvuga yego
urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi kuko niba umubyeyi yemerera umwana we soto furidomu nyine bwa burenganzira bwisanzuye umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana umwana mureke umwana akora ibyo ashaka ibyo byose rero bikaba n'ubundi ariya mpamvu ishobora gutera za nda zitateguwe ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho ikavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana nayo ubwayo iri kwishyiranyura kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muke usanga muri iyi minsi mu rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni babandi baba batagejeje mu myaka cumi n'icyenda makumyabiri kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari ba bana bakabaye bakirerwa bakirerwa iwabo ibyo byose rero bikongera ibanda n'ubundi zitateguwe nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo hari ibintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga tuti ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cya zanda abana babe bazi neza ubumenyi ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe uba ujya wenda kuri za twita za instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi kujya nyine gutekereza kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute natanga inama rero y'uko leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho manajimenti yazo kugira ngo bwa rubyiruko b'abana batoya batazakwesinga cyane uko byakabaye bikwiye usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi baragenda bagakora indirimbo umuhanzi wakoze indirimbo itarimo amashusho y'urukozasoni ingingo ntabwo ari indirimbo ugasanga sitiri turi guhombera muri ibyo bintu kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwabyo birasobanura amabi ibikorwa byamamaza ubusambanyi ugasanga nabyo leta nishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bigize leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mu gihe bategura ese ni leta yashatse ibyo yakora kugira ngo ba bana none batazaterwa inda ikindi ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihana umuntu mukuru gusa kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu yandika ibintu ukibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibi bintu uwo mwana kandi noneho ubyongeye wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza ibyo ni ibisanzwe ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubu rwabutse rwikurura abagabo ugasanga rero icyo nasaba leta ni ishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi muri ibi bintu tuzajya duhana dukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za mirongo itandatu abana b'iki gihe nabo bakijya batekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona yego ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga natanga kandi murakoze cyane urakoze cyane jean d'amour rwose ku bitekerezo byawe ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa uh, kuri urwo ruhare uh, uko aba- uko ababyeyi bagomba kugira uruhare leta igashyiraho ingamba n'abana nabo bakagenda bakareka kwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara Uh, reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe noneho uh, uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa reka ngaruke kuri padiri uh, teofile hakizimana umutumirwa wacu hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha ku- gutegura ejo heza hazaza E, mu kanya padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana hanyuma mu- babonye badahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa ndibaza ko ari ibintu ba- bash- babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo baha- ba- mubabwiye ko ari eh, isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute
Eh, birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje ari benshi dukora n'urutonde turabandika bwa kabiri nabwo baritabira ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe turebe eh, uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza cyane cyane ko bakaba ibitsina bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya ya kane baje ari bakeya cyane Eh, kuko bo- ba- bari biteze ibintu kuba ari ukarazi ukamuha ibintu byo guha umwana we byo guha eh, ibi- ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane none se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'amahugurwa mwabahaga ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kuba- ku- kubagumana cyangwa se n'abaje babashe ku- gukurikira izo nyigisho
bo eh, ubwo ibyo nariyinge nabangiye kubabwira uko umushinga ubwo haje kuzamo umushinga ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine uko kuza bakaganira maze no kwandikaho ya aritikire nababwiye ngiye mu rurimi rw'igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganijwe twabashije gutumira na- na- nagize- na- nashatse umuntu w'umusipesialiste waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo tuba twimirije imbere araza araza eh, ni uwitwa rwitangira-mirimo yaraje arabaganiriza amaze kubaganiriza eh, tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura hari ikindi baje gukora aramubwira ati turamutse tubonye n'ibikoresho eh, tukabona amamashini abana baje abaza baje kwiga imashini ariko tukabahana bya biganiro yabyumvise vuba rero eh, atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho dutangira dukora uwo mu- mwuga wo kudoda tukadoda ariko tukanashyiramo bya biganiro kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo azi yuko agiye kwiga ubudozi kandi nabyo eh, uka- ukamubonera hafi ukamuha ibiganiro ukanamuha na bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza Nge, reka madamu odeta nyiramirimo ni nu- ni n'umuganga ubwo nawe tuzamuhamagare tumu- tumuganirize Ni um- ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye ni- n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya yego yego Nge, padiri rero mufite n'abana aho ngaho ba- bakirimo kwiga hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda ese bose baba bafite- babifitiye ubushobozi bamara igihe kingana iki bahugurwa bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi abana kugira ngo wige kudoda ugomba kuba uzi gusoma no kwandika no kubara birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata Eh, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika Mu- tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda nibura umwana tuka agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya
yego I- a- iyo noneho iyo bamaze se ku guhugurwa sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo hari suivi mujya mukora bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tubaha imashini Mhm.
kugira ngo bajye kwiteza imbere tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera hamwe mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha Eh, turabakurikirana rero nubwo burya umwana w'umukobwa eh, iyo arangije hari n'igihe ahita abona umugabo hari benshi dufite bagiye ba- ba- bakirangiza rwose eh, umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana Eh, ariko ngaba turi hafi tugerageza kubakurikirana bamenya uko babayeho n'abagiye kure Eh, urabona dutuye mu karere ka rusiro hari abajya kudodera za gisenyi muri za santere za mahoko hari n'abajya i kigali benshi tugenda tubavugisha kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza yego reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho na- w'umushinga berwa kinunu reka serafina uranyumva ndabumva neza uraho urakomeye
ndashima imana no kuba urakoze cyane kwemera kutuganirira nawe niko se, wamenye ute wowe umu- umushinga eh, byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha a- abana ba- ba- batwaye inda
Eh, uko byagenze ah, padiri proferi yagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya kinunu tugirana ibiganiro birebire harimo ibiganiro by'isanamitima baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye na twatwereka uburenganzira bwacu twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe ni uko twahamenye ko yari yadutumije Mm, hanyuma uko wa- twakomeje Ah?
yego kome- komeza
ubwo rero nkunda ibiganiro nsanamitima byageze aho batubaza icyo twakora abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi baradufasha pe badushakira ibikoresho badushakira umwarimu nuko twaheye twiga kudoda tujya mu mushinga wa berwa kinuni Mhm. ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki no icyo nta- icyo namubwira icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhura na kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije uko wakita ku mwana wawe kandi iyo amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini bituma nawe wibeshaho niko se- serafina wowe nko- nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute Ah, intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umunya- n'umuryango mugari nyarwanda kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi Mhm.
Ah, ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi noneho niyamamo n'icyizere cyari cyaramvuyemo cyongera kungarukamo ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore nshinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo Mhm.
icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda kandi harajyamo sinabyitabiraga Mhm.
aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije kubera yuko ntarajyamo napimaga ibiro mirongo itanu na bibiri ariko ubu gupima ibiro mirongo inani na bitanu kubera ko ifaranga nyine maze kurikoraho nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye Eh, yambara neza kandi akamenya icyo ashaka eh. ifaranga rimaze kukuryohera
Eh, ntabwo ari ryinshi kandi Eh.
mfite icyerekezo ko nzarikirigita neza Mm.
aha ko ngezeho nshima imana kandi nkashimira n'abadufashe muri ubwo- muri ubwo rugendo rurerure rizaza rwose
Mm.
Eh, serafina uba ugumiye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza kuko hashobora kuba hari Yego.
n'abafite abana bazi batewe inda ari- aho hafi ariko bifuza kuba ba- babageza aho ngaho yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo ukongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye ndumva rwose intambwe umaze kugeraho ari intambwe nziza reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo tuyishimire eric uranyumva Yego.
ndakumva halo yego eric u- wiriwe urahagana hehe
ni mu karere ka rulindo Yego.
rya murambi yego
Mm.
Mhm. Ni- ijambo- ijambo ni iryawe bwo komeza
Eh, uwo mudamu ibyo avuze ndabyumvishe Mhm.
ni byiza koko kuba yariteje imbere urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro mirongo itanu akaba ageze ku ku biro mirongo inani urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho Mhm. yego Mm, njye ndumva ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu cye uretse ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine Mhm.
ariko umuntu aragerageza Mm. Ye, Mm.
urumva aho yikuye mwe mugira sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda ko we urumva ko ikibazo yari Yego.
afite ikibazo yari afite cyari uko Mm, pe.
yari yahuye n'izo ni- n'izo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose ba- batera inda abana bakiri batoya
Mm, twebwe nyine dufite amahirwe ariko natwe nta- nta nubwo twakwifuza kuzitera urubyiruko rw'abakobwa nk'i- Mm.
n'abangafu ntabwo twabyifuza ibyo bintu Oya rwose ni ukubyamagana
ni ukubyamagana Ye, urakoze cyane Eric
niyo namwe murakoze bihagije ijwi rya amerika kumpamagara Ye. twakire Vianney bukeye neza uranyumva
ariko Ye, urahagana hehe
iyo ndi muyinga mu burundi Ye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ndetse n'igitekerezo Mm.
kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato Mm.
Alo?
yego turakumva komeza
icyo navuga ni uko ni isi nyine yagiye irahindagurika bivanye n'aho umuntu aba yakuriye n'indero aba yarahawe akiri mutoya niyo mpamvu rero njya ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu du- bashobora guhendwa n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi biraca bituma rero ajya mu izo ngeso ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora ama nk'umuntu byacika nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo Mhm.
aho mbese mu bakozi Ye, urakoze urakoze cyane bu- bukeye neza Vianney udusuhuriza bimuyinga natwe turabashimiye yego yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira na padiri theophile hakizimana akaba ari mu karere ka rutsiro ni kuri eh, paruwasi ni muri diyoseze ya, ya nyundo Ah, aho rero ari kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga witwa berwa kinunu ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko bari abana bakiri batoya bataranageza no ku myaka nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone nanone twongere tuganire Ah, padiri teofile abana baje babagana icyo gihe muganira singira ngo mubine- mumene ibanga ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo
bo ibibazo bari bafite ni ibibazo by'ihungabana ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana bumva umukobwa wagize gutya agaterwa inda eh, uwayimuteye akamwihakana umuryango nawe kujya umuryango avukamo kubu- kumwakira bikabananira akabaho muri ubwo gutukwa no gutotezwa wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse baba- babayeho mu ihungabana rikomeye cyane ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso byaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene Eh, turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mabi abwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene ukabona ko yahindutse atameze neza
yego none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo
ngo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira ku- ku- ku- umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi rwabatanayijwe abagize ba se na ba nyina Eh, kandi wenda bakubwira kandi bo bagiye basa n'aho bababwira amagambo atari meza nabo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana n'ubwo bahuye n'ikibazo ko kugera kure ntabwo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu bashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima na za nkwane yari amutegereje akazibona Eh, kugeza ubu rero na babyeyi nta kintu cyinshi tubasaba Eh, uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yaba anavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana nk'abandi ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza Mhm. Ye, reka noneho tugarure serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongereye abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira ariko hari abo turimo guhamagara telefoni zabo ntibazifate sinzi aho bagiye ubwo nabasabaga ko baba hafi serafina nagira ngo twongere tuganire
Eh, ndabumva neza yego Eh, padiri yatubwiraga uburyo ah, bafashwa n- n'aba um- im- imiryango cyangwa se ku ruhande i- i- icyo bunganira ah, iyo uwo mushinga mberwa kinunu wowe nk'um- nk'umwana wahuye n'ibibazo ni iki wumva wasaba nka nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no, no, no gufata umwana watewe inda wagize ibyago agaterwa inda niko nanabivuga ko ntabwo aba abishaka
Ah, ubivuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye kuko ni ibintu biba bigwiririye umwana kandi kubyakira biragora inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo umuryango ahita abona ko atari umwana bigicibwa bigatuma yiheba cyane ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bagakuramo izo nda ariko iyo agize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho Ah, icyo ngira aba- icyo nababwira ababyeyi rero ibyabaye biba byabaye kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza nyuma nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe usubira mu ishuri agasubira mu ishuri ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango niyo bamiramo abana bo kwireba abandi bakagenda ku muhanda bo babyaye bigatuma biba umuzigo kuri- kuri leta
Mhm. Ye, reka twongere tu- tuvugane mu kanya mbanze- maze kwakira christophe ndi gukumva neza cyane buri mwaka samweri ndi kayonza mu rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo hari igitekerezo Mm.
ah, nagira ngo mbe nababwira nti, ah, ni nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi Mm.
ah, hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira ubwo ni nk'igitekerezo hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakarikana bakabasoteza nk'aha ngaha rwose mu karere ka kayonza gasikazuba mu rwanda bireze cyane ibyo ni byo nifuza bakuba na- nababwira kandi tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwanya umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigizemo uruhare twigaramiye nanjye ndi umwe mu basore ariko nkaba ngomba nabirwanya ndi mu babirwanya kuko babisengana cyane noneho bayagira abasore baza kugira ati umuhozi umubyeyi atuva muri ubu rugo bumva iyo batereranywe bagira n'ihungabana mu mutwe
ye ah, icyo icyo ni ikibazo mush- mwago- mugomba gukomeza gu- ku- guhagurukira koko ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane Ah, twizere ko abo muzajya muganira muzajya mu- muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo ah, abo bana b'abakobwa batazajya batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwanda- kwandagara no kwandavura kandi ah, batari bo ba- babyiteye
yego abakozi natwe twishyura ababari kuzabashyigikira cyane yego ndagushimiye cyane christophe yego murakoze
Eh, igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ah, padiri teofile i- ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi ry'amerika muri make mwabivugaho iki bo ni ibitekerezo byiza byiza cyane Eh, nk'uyu uvuyeho urumva ko wafite igitekerezo cyiza twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be bose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyirwemo imbaraga mu kurwanya iri hohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu Eh, bo hari wigeze wahereyeho wavuze avuga uruhare rwa imbuga nkoranyambaga nibyo ni- biragaragara yuko imbuga nkoranyambaga nazo zigira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi bitewe- binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara ariko eh, rimwe na rimwe uzamusanga nabyo atari by'ijana ku ijana kuko natwe aho turi ni mu cyaro aho turi ni mu cyaro n'ababona eh, amahirwe yo kureba ayo mashusho wenda ni n'abakeya Eh, ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho nawe nigeze kukivugaho rimwe na rimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwe inda z'abana bangavu ubona uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango abana benshi baravukira mu miryango i- i- ifite ibibazo ise na nyina barwana ari abasinzi bahora mu ntonganya noneho ntibabashe gukurikirana ibirori by'umwana noneho wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bishingiye kuri bwa bukene yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira utwo amushukisha tworoshye iyo ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri amakayi iniforume kubera ko umuryango utabimuhaye kandi rimwe na rimwe hari impano nziza zihita uburozi umuntu ah, w'umupapa w'imyaka mirongo itanu atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefone ngugure akanaka ngugure ibi n'ibi umwana utarabonye uburere utabitaweho n'umuryango akenshi eh, ahita abyakira vuba vuba kandi igikurikiraho nyuma yaho eh, aramubwira ati ngaho nawe ushimira wa mukobwa nta kundi azamushimira eh, kugushimira yitanyura muri za nzira z'ubusambanyi kuko nta kindi afite yamuha Eh, ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango rema nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo yego rwose ubwo nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tugabwira aba- ababyeyi tukaganira nabo bakagenda bungurana inama twakire ku murongo wa telefone tuyishimire bosco bosco Ya, kumita mwize wiriwe neza urahagana hehe ya nitwa bosco nk'uko mubivuze ni mu karere ka gatsibo umurenge wa gatsibo Mhm.
hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira padiri kuri icyo kiganiro cyiza yari aduhaye ni ukuvuga ngo urebye inda zabo z'aba- z'aba bana batoya akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi navuga wenda nkuza wenda akavuga nk'iy'abakene cyane cyane usanga ari izo nda zituruka ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye nk'ibyo padiri yavugaga abonye uwo mukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera yamara kumwishimishaho bikarangira bityo yumvika birabonetse So, hari ikintu nashimye rero twebwe mu karere ka gatsibo ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu ba- bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya bagahurira ku kagari ubuyobozi bukabagira inama abari sapoti bakabaha bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka gatsibo Eh, icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga rikijyana cyane cyane buriya nk'ama- nk'abanyedini nka ba padiri n'abapasiteri hari akantu baba bakwiye kujya bakora mu matorero yabo wenda nka mbere y'uko biriya tumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye nk'amateraniro hakagiye habaho akantu ko- ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanurira byibuze byimbitse aho igihugu kigana birinda biri- izo gahunda zo kugira ngo bari abana b'abangavu baterwe inda bakiri batoya ndumva tubihereye gutyo iyo maketingi ibayeho hari igihe hari igihe byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere Mhm. Ari- ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero buriya bunyamakuru hari igihe hari igihe abantu bagira ikibazo wenda dushobora kuba tu- turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agira igitsure nimvuga ko wenda njyewe nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandeba igitsure cyangwa se anange- anankeka wenda uko bitari biri hari igihe aba ari- akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hagiye iriya gahunda yo kuvuga ngo icyumba cy'umukobwa ndumva nayo- nacyo cyatanga umusaruro bakabaho kuga- kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bafukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko dutera- bateraniye hamwe abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore Mhm.
ha- kwirekura ntabwo byapfa kugira ngo batange ibyifuzo byabo Mhm. Eh, ndabyumva mu kiganiro nari kubaha Eh, ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane bosco
yesu murakoze cyane Ye. padiri teofile icyo gitekerezo cya eh, Jean Bos- eh, cya bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
Eh, igitekerezo cya jean bosco ni cyiza eh, cya nama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza eh, no kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri kiliziya gatulika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibi bibazo usanga ari nabo nyine bataboneka no muri aya magurupe eh, duhuza y'urubyiruko ngo baba baza kuba babasha kwitabira igitanda cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine ni abo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango abana bo muri ya miryango n'ubundi uzasanga batanatunga ko imiryango yahise ibayeho Eh, ariko nanone eh, tukanareba ntabwo tugomba kuvuga imiryango gusa abigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona baba bageze mu myaka i- ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo iyo umwana avuye mu bwana iyo atangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu nk'ibyo Eh, kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo ko bumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira Eh, mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku kiliziya abashe kubonera ubwo bumenyi ku ishuri eh, bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana iyo tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji aho ati icya i- inda nayitwaye wenda nabo babyeyi nabo icyo batakoze n'ibiti byose ariko nanjye ubwanjye nanyuzemo ubujiji ku bijyanye n'ubu- n'ubuzima bw'imyororokere yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba cyu- gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ah, yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa se ati- atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi bya- byiza ni uko yareka aho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma am- amakuru akagenda a- ari amakuru yuzuye kandi eh, nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babeshya- babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho norbert wiriwe neza niwe neza urihe norbert Eh?
urahagana he ni rurindo Mu Rulindo. yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nshimire iyo paruwasi Mhm, igikorwa yagezeho mhm, nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu mhm, aba bana b'abangavu baterwa inda mhm.
usanga hari n'ubwo babafasha bakirari- bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri ese ba- ba- ba- bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda Mhm.
Eh, Eh, reka padiri
eh, na- nicyo nicyo wash- wifuzaga kubaza yewe ura- ndakaza eh,
hari ikindi kibazo nashaka kubaza ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa nk'urwego rw'afurika yabifasheho umwanzuro ki nyine kugira ngo bose bahuze n'izi- n- n'utundi turere cyangwa se ayandi maparuwasi
padiri teofile Eh, arakoze abagira ikibazo cyiza cyane Eh, nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe ikibazo gisa hano gikutahura nazo n'izo ababyaye rimwe ariko nibura kugeza ubu bo abagize mu biganza byacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda wenda sinavuga ngo ni bose kuko ndi kwibuka harimo nk'umwe babiri kugeza ubu urabisanga barasamye barongeye gutwita ariko iyo ba- ubwo twaraganiriye abwira uburyo yo- yongeye gutwara n'inda nabwo ni uburyo bubabaje cyane uwari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana amaze kumwihakana amaze kubona umwana amaze gukura aramubwira ati tuzahure eh, tuganire tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha umbwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga mu muryango utabibona nabi n'umugore atabibona nabi agezeyo baraganira nyine birangira amutera indi nda nabwo arongera aramwihakana ugasanga nyine ni ya mitego bagenda bahura nayo ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriwe zirimo izacu zirimo iz'aba- ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro eh, usanga benshi batongera guhura n'icyo kibazo eh, ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo Eh, ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda iri mu gihugu cyose kandi mu ma- muri diyoseze urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe abantu ba- batuba hafi baradufasha ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye Eh, biragorana cyane biba- biragorana cyane hano iyo gahunda turayifite n'andi maparuwasi agenda agerageza uko ashoboye ariko bakajya bahura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga uturere rero natwo batsindirwa na nyiranye kutubwira nabo mbona bagerageza kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi batuba hafi rwose abayobozi b'akarere baradusura abayobozi b'igihugu baradusura ba- ba- bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira ba minisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu kugira ngo kandi bakadushima bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa nubwo wenda navuga ngo ni urwego rwa- rwabigezeho ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza gusa hari ikintu n'ubundi twe twavuga twa- twakataje wenda twagiye imbere y'abandi ariko tunateganya yuko eh, turamutse tubonye n'imfashanyo eh, ntabwo twaguma hano byaguma hano ikintu no gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose byaba ngombwa bikagera no mu gihugu hose abo bana bakitabwaho ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafatwe ariko banadufashe no gukumira kandi tukifuza yuko aba baba ari bo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo kubaganiriza ubuzima bahuye nabwo kubaganiriza uburyo bagiye bashukwa kugira ngo eh, batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo yego Eh, twumvise serafina umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho Eh, twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo hanyuma padiri muravuze muti um- ibintu nki- nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye uwakwifuza gufasha uyu mushinga birwa kinunu yababona gute yabageraho gute Eh, uwacu tuza gufasha umushinga birwa kinuru twanababwiye aderesi za zaho duherereye ni mu karere ka rusizi umurenge wa boneza muri paruwasi ya kinini muri diyoseze ya nyundo ashobora kunyura ku muri webusayiti yacu tugira webusayiti www berwa org ubwo ni w eshatu akadomo ijambo berwa eh, akadomo org ariko no kuri nimero de telefone ya- ya- yamamagara zero karindwi umunani umunani icyenda umunani kane gatanu gatatu gatatu
Ye. ubwo rero ndu- ndibaza ko ah, ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha kuko i- uyu ni umushinga ufasha abana si abana gusa urabafa- urafasha n'abana babo urafasha ababyeyi urafasha imiryango urafasha igihugu buri wese rero ubwo uwabishobora agerageze kuba ya- yabatera inkunga kugira ngo iyi ntego yanyu izabashe kugerwaho twakire na claude hakizimana wiriwe claude urahagana urahagana claude yego Ah, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere y'uko abo bana bakomeza gusakuza
niyunganije yego
umva naguma nibaza ati mbega ni ikihe kintu amareta yo muri afurika aha yarakora kugira ngo ibyo bintu bikunguke Mm.
canke abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo turabibona mu banyeshure turabibona mu batari ku ishure rero nkaguma nibaza ese ubu n'ubukene bubafata kugira ngo baze muri ibi bintu mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bikunguke ko tujye dusanga ahantu henshi usanga bakoraniye hamwe mu mashure mu ma ahantu baba- baba bakoraniye nk'impunzi kumbure runaka umuntu agashobora gusoma n'ibyo bintu bizotunguka gute bashaka kubaza umutumire n'ikihe kintu abona leta yo muri afurika bodufasha kugira ngo ibyo bintu bikunguke Mhm.
murakoze urakoze cyane ubu ntabwo igisubizo twari ari two twagitanga kubera ko urasaba uruhare rwa leta ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibi bibazo babitekerezaho ku buryo ha- bose uko bagenda bashaki- babishakira umuti kandi n'abo twaganiriye bajya babivuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo kubera ko gikomeje kuboneka kigende ki- kigabanuka cyangwa se ntibinashoboka kizacike burundu ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse nk'uko nabivuze turi mu murenge wa boneza muri paruwasi ya kinunu muri diyoseze ya nyundo aho tuganira na padiri teofile hakizimana ni u- padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi aratuganirira ku buryo bafasha abana b'abakobwa batwaye inda bakiri batoya Ah, padiri barimo aba- abakomeje kuvuga baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi N- nashaka kubaza wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwi- kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende ki- gi- gi- gicika sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi M- mwabivugaho iki
bo murakoze eh, uwo umuntu yasaba na- ni twese ni abantu bose kuko iki kibazo iyo kibaye kenshi tureba umukobwa wenyine ariko ntabwo tureba uwo- uwamuteye inda ugasanga wenda we wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko amaze leta yagerageje gushyiramo imbaraga eh, yashyizemo imbaraga zishoboka aho wa- uta- wasamanyije umwami utarageza ku myaka cumi n'umunani Eh, hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana Eh, nubwo ubona abantu ba- batumva ariko abahanuye baba bahari benshi ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese ni umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ubuzima niba nubaha ubuzima bwa nyuma ugomba kubaha n'ubwa mugenzi wanjye niba ndi umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka ugomba gutekereza ku bintu yo gukora ari ari uwanjye bari kubikorera byashimisha niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu ababyeyi bakabigira ibyabo bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza ndetse imitekerereze yose muri rusange burya iyo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarije sosiyete binaba byiza yuko sosiyete nayo yose ihagurukira rimwe hatabayeho guterana umupira ngo umwe nizo yuko bireba uriya bireba uriya uriya niba utaragize icyo akora uriya twese niyo duhagurukira rimwe tukarwanya iki cyorezo gishobora kuzacika kuko umwana niba asanze ubonye umwana ari kujya mu kabari nubwo atari uwawe ariko wakagombye kugirira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe wakagombye kugira icyo ubikoraho ukumva yuko ari uwawe ya gahunda bajya ngo ufata umwana wese mu wawe twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu yego reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo mbaze na serafina mbere y'uko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa serafina
ndabumva banza gusubiza umuntu waba waje ikibazo ngo mbese badukurikirana gute kugira tutazongera kubyara ngo mu bana mirongo icyenda n'icyenda babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere tumaze gukingira abana cumi na barindwi byemewe n'amategeko nanjye urimo ubu mfite umutware twasezeranye byemewe n'amategeko bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi n'aho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi cyane cyane padiri turi turamushimira imana iz'imuha umugisha ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi ubwo rero urubyiruko rukiri rutoya rwakirinda ikigare kandi bagakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka rusiro ku buryo bajya baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarirebye ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukwegera abana babo bakabaganiriza cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere kubera ko hagati mu bana bagenda babona amakuru atari meza ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga cyane ko dutuye mu ahantu h'icyaro ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko cyane cyane ku bana b'abakobwa bakabaganiriza byimazeyo yego reka ngushimire cyane serafina hanyuma amasegonda makeya nyahe padiri agire nawe inama muri rusange amasegonda make padiri
murakoze cyane inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika kwirinda kwangiza ejo habo hazaza kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba habi kandi uriyangizaho ubwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi kandi ko ari we uzagutabara ejo hazaza kandi ntabwo azagutabara yarangiritse ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu ku miryango itandukanye ku isi yose muri rusange kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe duterere umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima batangiritse kuko buryo iyo umuntu Yego.
yangiritse byaba ngombwa yuko yomorwa ntabwo a- a- arakira ariko burya hari ikintu bimusigira Ye, ndabibijeje rwose padiri teofile hakizimana ndabashimiye cyane nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo mwakoze cyane mwari kumwe na eugenia mukankusi mugire ibihe byiza